Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19,2225 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Bakka irraa nu dhaggeeffataa jirtan maratti nagaan keenya sinaa gahu dhaggeeffatoota keenyaatti mooltan guraandhala torba bara 2018 keessummeessituun keessanirraa antuu jubee horaati.
Babaratoo Lansoo Raalakeetti oduu har'aa sanittima oduu har'a qabne keessa paartii mormituu Keeniyaa keessa hojjechaa qaba miguunaa miguunaa qabaniitiin biyyisaa Kanaadaatti ofirraa galchan eegamkaaniin ammoo paartileen mootummaa Ameerikaa bulchaan lamaan ammallee akka baajet mootummaa irratti baasan irratti waliin galan Lansoo Raalakeetti mataa oduu keessaa tokko.
Namoonni mooraa qilleensaa bishooftuu keessa buufatanii jiran haalli isaanii maal fakkaataa oduudhaa booda gabaasa qabna. koreen giddugala dhaabbata dimokiraatawaa uummata oromoo walga'ii inni geggeessa irratti xiinxala dhiyaates gara boodaa dhiyeessina hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna amma guutummaa oduuf soora.
paarlaamaan itiyoophiyaa marii isaa hardhaatti itti gaafatamummaa boordii filannoo haaraatii kennan mirkaneesseef taatullee paartilee mormituutii fi paartiin biyyi bulchitu filannoo itti gaafatamtoota boordii filannootan irratti aduu waliin galiin iyyuu paarlaamaan mirkaneessa akka oduu argannetti akka ittaanaan itti gaafatamaa akka ittaanaan pirezidaantii paartii mormituu mee'ad obbo mulgeetaa abbebee jedhetti namni jarii boordii filannootiif dhiyeeffate iyyuu irratti didan akkuma kanaan ambaasaaddar saamiyaa zakkaariyaas. itti gaafatamtuu boordii tanaa tolchaniitiin filanii pirezidaantii mana murtii waliigala oromiyaa akka durii obbo Demoozee Maammooti taana jari lamaan jari lamaan maleellee miseensi boordii torba paarlaamaan Itoophiyaa mirkaneessa. Paartilee mormituu kudhanii tokkoof paartiin biyyi bulchitu akka egarii paartii tokko qabaate akka egarii qooda paartileen cufti keessa qabdu mootummaa haaraa qabaachuu danda'an irratti wal mari'achaa bahan keessumattuu akka paartileen hedduun mootummaa keessa qooda qabaattu mootummaaf paartileen mormituu akka mootummaan nami cufti qooda qabaatu irratti waan hedduu irratti wal falmaa bahanii haagii tokko waan hedduu irra wal dida bahanillee akka pirezidaantiin Itoophiyaa Dr. Mulaatoo Tashoomee jedhetti seerii paartiin mootummaan bulchu qabaachuuf deemu kamma irra waliigalan kun kan ittiin hojjechuuf deeman kun bara kuma lamaaf kudhanii lama irratti filannoo ittaantu keessatti hojiirra oolaa jedhe paartileen mormitu ammoo filannoo qofaa miti filannoo boordii irratti iyyuu waan hedduu qajeelu malee jiraa jedhan. Adu mariin hin dhumatin iyyuu fa'agi tokko marii paartileen keessa hin jirre irratti paarlaamaan boordii tana mirkaneessuun seera malee jechuun dubbatan paartileen mormituu. Keeniyaan namichi biyyisii abukaatoo ta'ee hojjechaa ba'ee fi miseensi paartii mormituu ta'eetiin hojjechaa ba'a miguunaa miguunaa yaa qabdee kanaadaatti ofirra galchite miguunaa miguunaa nama kanaadaatti barate achilleetti nama abukaatoo ta'eetiin hojjechuu jiru lammii kanaadaallee nami kunin torbaan dabre keessatti itti gaafatamaan paartii mormituu keenya raayilaa odingaa seer malee pirezidaantii ta'ee ufi labsatee jedhan kaan irratti waan hedduu qopheessee fi jilisaa sunillee dhaqeef. mootummaan keenya waan mani murtii isaa jedhe dide miguunaa miguunaa eri galgaltu iyyuu klm klmitti fa'iitiin naayiroobii torontoo dabarse achi kanaadaa dabre xiyyuurri isaa amsterdamitti gore gaasii buufatate achi gara torontoo dabre miguunaani jimaata dabre keessa qabanii is qabanii jennaan namni hedduun hiriir ba'e lammii kanaadaatii fi lammii keeniyaati taatullee lammummaa keeniyaa ganna dabru ofirra lakkise. namni afrikaa kibbaa hedduun pirezidaantiin isaanii kaammaa jaakoob zuumaa adoo barii hujii isaan dhumatin iyyuu waan ufumaan hujii irra buu fakkaataa jedhe malmuruu jira itti gaafatamaa paartii biyyisuunii itti gaafatamaan paartii ANC jechuu paartiin afrikaa kibbaa bulchuu jirtu raampoosaan ammoo tanumaaf jedheetiin zuumaa waliin ardha waliin guyyaa lammeessootiif mariitti jira barii pirezidaantummaa zuumaa silaa ganneedhuuf keessi dhumata nam biyyi bulchi dhibiitti filatanii jechuu zuumaa fi raamoosaanii wal mariitti jiranii marii isaanii tan ammoo waan irratti wal dubbanni dhiyootti uummatatti himnaa jechuun dubbachuutti jiran zuumaan jaarsi ganne torbaatamii shaniiti duruu ganne sagal biyyi bulchaa ba'e gadaa isaa keessatti horii uummata nyaatee afaan taqatee biyyaallee beelessee hiyyoomsee jedhanii waan hedduun himatan. Pirezidaantiin paartii mormituu paartii mormituu Afrikaa Zimbabwee jechuu MDC Morgan Changraika akka malee fayyaa miti hujii isaallee nama isaa ittaanutti dabarse Nelsen Chambisaatti dabarse. Akka paartiin isaa jettutti Chambisaan pirezidaantii paartii tanaa sadeen keessa tokko haga Changraay dhibi kaanseerii irratti arganii wal'aansaaf Afrikaa kibbaa jiru kanatti iyyuu isatti biitan yookaan paartii tana bulchuu jira chaangraay jaarsi ganna jaatamii shaniiti waxabajjii bara kum lamaaf kudhanii torba kaanserii marrimaanii irratti arganii tanaaf mari'achuu jira itti gaafatamtoota wal mari'achaa akimachaa jirallee bara kum tokkoof dhibba sagaliif sagaltamii sagalii keessa paartii isa tan yayyabe. Tammaan tan caqasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Paartileen Ameerikaa bulchan Demokiraatii fi Riippaabilikaan akka baajata mootummaa itti baasan irratti waliin gallee guyyaan itti irratti waliigallaa jedhanii dubbatan torban sanii dura baafatanillee nama dhumachuutu jira. Waan bajet irratti waliigaluu dadhaban keessa tokko sagantaa ijoollee fi maatii ganna hedduun duratti seera malee Ameerikaa dhufan jedhanitiin qarqaran sagantaa daakaa akkamitti horii itti baafnaaf akkamitti hin baafneef har'a. Kaan ammoo horii waraana Ameerikaatiif ba'u akkamitti ba'uu malee maal tolchuu malee farratti waldhabuu jiran. Paartii Demokiraatii fi Riippaabilikaan akka paartiin isaanii biyyi bulchuu feetu irratti mootummaan sagantaa baaseetiin bajet mootummaa lakka itti fayyadamuu danda'an irratti marroo hedduu waldhaba bahani paartileen tunin ammoo yooyyuu filannoon dhiyaatu kana keessatti ummata akka isaan filatuuf jedhaniitiin mariitaan haga guddaan ummataa jedhanii waliigalanii wamtaateef huyyoon mallee mariitti jiran. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp akka ajaja waraana biyyisaa pentagon jabeenna ameerikaa agarsiisuuf jetteetiin waashingtan dc keessatti agarsiisa waraana tokko qopheessitu kan ammoo pareedi qopheessitu ajaje tiraamp ganna dabre keessa gaaf bilisummaa faransaay dhaqee akka biyyi sun waraana isiitti qopheeffatte jabeenna isii qopheeffatteef mi'a waraana gugurdaa isii addunyaa agarsiifate jechuufi sun dhaqee jennaan ta'a ameerikaallee qopheessuu jira jedhan yoo akkan tolchuu baatanillee akka dameen akka itti hojjechuu malanillee dameen waraana ameerikaalleen tan irratti mari'achuu jirti taatullee agarsiisi kun yoom akka ta'e ammatti diideessaniin dubbanne. Itaanan pireezidaantii Ameerikaa Maayik Peens imaltuuf Eeshiyaa jira. Ameerikaan Kooriyaa kaabaa dhukkubsitee adabde mala jireenyi isiillee irraa laaffistii jechuun dubbate. Mootummaa kana laaffisuuf tana tolchuu jiran Kooriyaan kaabaa bulchoota mataa jajjaboo qabaachuun nukleer waraanaa hojjechaa addunyaa nyulsuutti jirti jedhan tana marroo hedduu adabanii akkasiin hujii nukleer waraanaa tana dhaabdu. Nukleerii waraanaa mi waraanaa addunyaan akka nama hin hojjanne warra armaan duratti qabu malee hin hojjanne jettee irratti walii galte. Akka peensi maltuu Jaappaan irratti muummee ministeera biyyiisuunii Shinzoo Aabeetti himetti haga Kooriyaan kaabaa shoona galteetiin hojii nukleer waraana addunyaan seerate tan lakkiftutti Ameerikaan Kooriyaa jalaan deebitu waraanii isiilleen ollumisii jalqubata. Dhaabbii warshaa SpaceX rooketii isaa Heavy Falcon jedhan pilaanee kalee pilaanetii Maarsitti erge. Rooketiin hojii qorannoo saayinsiitiif Maarsitti ergan tana Heavy Falcon jedhan. Rooketiin kalee Marsrii Maarsitti ol tokkosan tunin armaan duratti taakkana hojjetaniin beektu tunin jabduu jabduu caalii caaltuu jedhaniitiin milkaa'inni isillee waan hedduun faarsan rooketti tanatti makiina ispoortii beekama faaniitiin ol ergan namii egeri maarsi irra jiraachuuf danda'a jedhaniitiin abdiin eeggachuu jiran akka itti gaafatamaan guddaan SpaceX Elon Musk jedhetti dhaabii isaanii hujii tana ganna torbitti qophaa'aa ba'e rooketti tana dhaaba qorannoo rooketti Ameerikaa Kennedy Center giddugala Kennedy Center keessa ol tokkosan fulaan tunin fulum naasaan dhaabii qorannoo hawaas hawaasa hawaaf qilleensa ameerikaa barkumli tokkoof dhibbi sagaliif jaatamii sagalii keessa rooketii appooloo 11 jettu nama itti fayyaatiin ji'atti ol qubachiise marsiin pilaanetii sagallan keessaa isiitti xiqqoo lafatti dhiyaataa kiiloomeetira miliyoona 54 kuma dhibbi shanii lafirra fagaatte rookeettiin tunin achi ce'uu fi ji'i 8 geetti sunuyyuu sa'atiit kiiloomeetira dhibba hedduu ceeti hujii rookeettii hojjechuu tana maarsitti ol erguu tana dhaabbilee dhuunfaatti mootummaa irraa fuudhee kontiraataan hojjechuu jira yoo wanni cufti tolte sila nami ganni kudhaniin duubatti maarsii irra qubachuu fa danda'a addunyaan lafirraa miti maarsittuu falachuu jirti oduu namaaf qabatamu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Magaalaa Bishooftuu keessatti walitti bu'iinsa uumameerraan kan ka'e dargaggoonni kuma lamaa ol ta'an mooraa humna qilleensaa keessa buufatanii jiraachuun beekameera. Dargaggoonni kunis mootummaan bakka dhaloota isaaniitti akka isaan deebisu gaafatan. Bulchiinsi magaalaa Bishooftuu immoo gaaffii isaaniin simanne dargaggoonni dhalata walaayittaa ta'an kun nyaata gahaa waan hin arganneef beela'uu isaanii maddeen hangi tokko dubbataa jiru bulchaan magaalattii garuu ni haalan. Kibxata darbee qabee ittiin ka'umsisaa sababaan beekamneen dargaggoonni kun mooraa sana keessa dahatanii ka jiran walitti bu'iinsa namoota lama gidduutti uumameerraan kan ka'etu gara walitti bu'iinsa gareef gosootaatti jijjiirame hookkarri kun yeroo ammaa tasgabbaa'us sababaansaa hanga yoonaa kan hin beekamneef miidhaan dhaqqabillee addaan kan hin baafamne ta'uu kantiibaan magaalaa bishooftuu aadde gannata abdallaa kaleessa raadiyoo sagalee ameerikaaf ibsaniiru dargaggoonni kun attamiin mooraa sana keessatti akka walga'anillee wanti beekame hin jiru jedhu aadde gannata.
ያው እንደተባለው በግዳጅ አይደለም የሄዱት አናቅም ብቻ ግዳጅ ያስገደዳቸው akka jedhame gamas ka seenan dirqiidhaan miti nuti hin beeknu haa dirqisiifamanii namni waamee haa jiraatu qulqulleeffamaa jira mooraan humna qilleensaa sun eegumsi isaa cimaadha achi qubatanii jiru dhaqnee dubbisuuf ennaa yaallu dargaggoonni sun fedhiin qaban akka bulchiinsa magaalaatti irra deddeebinee haasofsiisuuf yaallus kan nutti dubbachuu qabu federaalaanuun jedhan bulchiinsi naannoo uummattoota kibbaas haa dhufu ka jedhan qabu nuti immoo magaalaa kana keessa lammiin kamiyyuu sabaaf sablammiin inni kamiyyuu bakka barbaade jiraachuun mirga heerri eeyyamuu fi nutis lammii keenya waan ta'aniif itti gaafatamatu nurra jira jennee rakkoo yoo qabaatanillee rakkoo isaanii adda baafachuuf socho'aa jirraa jedhan. Maqaan isaanii akka hin tuqamne kan gaafataniif lakkoofsa dargaggoota mooraa sana keessa buufatanii tilmaamuu kayaalan tokko raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti namoonni gamas qubatan martinuu fedha isaaniin akka hin taane dubbatu.
ቁጥራቸው ባለፈው ሐሙስ ዕለት በትክክል ተመዝግቦ ከዛ የወጣውን ቁጥር ያጣራሁት አየር ኃይል ውስጥ kamisa darbe lakkoofsi kun sirriitti galmaa'ee mooraa sana keessa namoota kuma lamaa oltu jira jedhamee innaa tilmaamamu galma bulchiinsa magaalaa keessa namoota gara dhibba lamaaf kudha lamaatu ture kanneen keessaa daa'imman kudha lama ta'antu jira maanguddoonni illee jiru sana jechuun kan reebamaniif dhibamanii mana yaalaa ciisanii jiraniif buufata poolisii keessatti hidhamanii jiran hin dabalatu kanneen keessaa gara biyya keenyaa deemna ka jedhan kamisa waaree booda qabamanii mooraa sanatti deebifamanii jedhan. namni kun akka jedhanitti kaan isaanii nageenya isaaniif sodaaf jecha gara mooraa sanaatti geeffaman namoonni achi jiran yeroo ammaa beela'anii ka jiran innaa ta'u kan isaan ciisanillee dirreerraa jedhu nyaatallee jiraattota magaalaa warra garaa laafantu kennaafii jedhu namni kun kantiibaan magaalaa bishooftuu adda gannat abdallaa namoonni mooraa humna qilleensaa sana keessa jiran ni beela'an ka jedhu cimsanii haalan.
ምግብን እያቀረበላቸው ያለው የአካባቢ ህብረተሰብ ነው። የብሾፍቱ ከተማ ቀሩማ ኛተ ከን ኤሳፊ ጅሩ ሀዋሰ ናኖቲ ሀዋሲ መጋላ ብሾፍቱ ወሊ ገላ ወልገርጋራ ነምኒ መነሳት ኛተ ብልቼሰ ጌሳፊ ቱሬ ijoolleen kun bishoofturraas haa ta'an bakka biroorraa haa dhufan nama waan ta'aniif nyaata argachuu qabu jedheeti hawaasichi kan gargaaraa jiru wixata galgalallee ba'anii dhakaa innaa isaan darbatanitti namoonni irbaata geessaafii turanillee reebamaniiru jedhan. kanaaf jedhan adda gannat beela'aniiru ka jedhu qaruman simatan ittisa balaaf qophaa'inaa federaalaas nyaata dhiyeessaafii jira nutis akka bulchiinsa magaalaatti rakkoon isaanii hanga qulqullaa'utti bakka qubatan qopheessaafii jirra jedhaniiru namoonni walaayittaarraa dhufan kun mootummaan gara qe'ee isaaniitti akka isaan deebisu gaafatu namoonni kun wixata darbe cabsanii gara magaalaatti seenuudhaan dhakaa darbataa akka turan ta'ullee jiraataan kabiroon raadiyoo sagalee ameerikaaf ibsanii jiran dhumarrattis qabeenyaa caccabsaa waan turaniif poolisiin ittisee ol deebiseeraa jedhan. bulchiinsa naannoo uummattoota kibbaa waliin illee ta'uudhaan mariisisuu yaallus mootummaan naannoo sana qeetti nu haa deebisu jedhanii mootummaan naannoo sanaas lammii biyyaa waan taataniif eessayyuu jiraachuu akka dandeessan itti himuudhaan mooraa cabsanii ba'uudhaan dhakaa darbatanii namarras qabeenyaarras miidhaa geessisanii jedhu adda gannat kan martinuu irratti waliigalee garuu walitti bu'iinsi bifa gosaa waan qabate fakkaatu kun kan ka'e walitti bu'iinsa namoota dhuunfaarraani. kana qofaa ta'uusaa garuu waan beekamu hin jiru adda gannatti walitti bu'iinsa kana gara walitti bu'iinsa gosaatti jijjiiruu kanneen barbaadan jiru shakkii jedhu qabaachuu isaanii dubbatu kanneen ijaan argan murteessuufis ragaa qabatamaan hin qabnu jedhu. sa'aatii nama galgala keessaa lamaaf daqiiqaa afurtamaa nu biraa immoo waaree booda sa'a kudha lamaaf daqiiqaa afurtam ta'eera wallee kanaan gara sagantaa itti aanuutti ceena. haayiluu kitaaba walleessaaf hedduu galateeffanna. dirree diimokiraasii. koreen giddugala kan dhaabbata diimokiraatawaa oromoo walga'ii guyyoota kudhaniif geggeessaa ture murtii adda addaa dabarsuun xumuruusaa kaleessa gabaasnee turre. akka dhaabichi sabaa himaalee biyyattii keessaaf marsariitii isaarratti ibsa kennetti dhaabicha keessatti itti gaafatamummaa sadarkaa barbaachisutti mirkaneessuu akkasumas bifa itti fufiinsa qabuun gara fuulduraatti socho'uu haala dandeessisuun koree giddugaleessaa dhaadiyoo miseensota mana maree addawaawii kanneen turan kudha afur kaasuudhaan kanneen ga'eessummaa cimaa qaban kabiroodhaan akka bakka buufaman murteessuusaa beeksisee jira ibsaawwan ejjennoo kabiroollee tarreesseera. kanarratti hayyuu seeraaf xiinxalaa siyaasaa dooktar awwal aloo biyya biriteen kan jiru kiil yuunivarsiitiirraa namoon haasofsiisee jira gara saattan sin dabarsa.
Dooktar Awwal akka dhaabbatichi sabaa himaalee biyyattii keessaa fi marsariitii adda addaa irratti baasetti murtiilee adda addaa dabarsu kan inni beeksise mee kanneen keessaa tokko tokko kaasnee ilaalla fakkeenyaaf tokkoffaa dhaabbaticha keessatti itti gaafatamummaa sadarkaa barbaachisutti mirkaneessuu akkasumas immoo bifa itti fufiinsa qabuun gara fuulduraatti socho'uu haala dandeessisuun koreen giddugaleessaa dhaadhii'oo miseensota mana maree addawaa'ii kanneen turan kudha afur kaasuudhaan kanneen ga'eessummaa cimaa qabaniin bakka buusee jira ka jedhu akkasumas immoo miseensota koree giddugaleessaa dhaadhii'oo afur hanga yaa'ii ittaanutti akka ittifaman taasisee jira. miseensi koree giddugaleessaa tokko immoo akeekkachiisoo fi eeggannootiin akka bira taramedha kan dubbatu ibsisaan baasan kun kun ammam jijjiirama agarsiisa kan akkamitti ilaalta.
Baay'ee galatoomii namoo walumaa galatti sochii adda addaa akka opiiniyoonni godhaatiniin turte walaalteetiniin jette waggaa dabre kana keessa jechuudha. Keessatti iyyuu fedhii jijjiirama jarmayaan kun qabu wal qabateetiniin wantoonni adda addaa jedhamaatiniin ture. Ibsa kanarratti wanti agarre tokkuma inni akka jaarmayaatti bulchiinsi oopidiyoo ka'ama jiru kuni wantoota asiin dura jedhaa turan san jechaan qofa osoo hin ta'in karaa poolisiitti jijjiiruudhaaf tarkaanfii fudhachuudhaaf akkamitti akka qophaa'an kan mul'isudha. Ibsa ejjennoo isaan baasan kana ibsa ejjennoo adawaa'iin wayita walgahiin koree hojii raawwachiiftu xumurame san baasee walitti qabdeessin hoolaalte kuni ibsa ejjennoo haga tokko dhugaadhaan wal fudhatu. Qabatama lafarra jiru aksept ka godhu akkasumas ammoo uummataaf kabajaa kennu abdii ka kennu ta'eetiin natti mul'ate. Gara qabxii ati kaasteetti yoo dhufeetiin jedhu Akka jaarmayaatti jaarmayaan tokko sadarkaa adda addaatti namoota akkamiittu jaarmayaa san bakka bu'uu qaba itti gaafatamummaa fudhachuu qaba kan jedhu murteessuun ka jaarmayaati. Koree addawaa'ii keessattis opidiyoo keessattis namoonni kun yeroodhaaf bakka sanirraa akka ittifaman gochuun tarkaanfiin kanaan wal qabateetiniin fudhatamaatiin jiru kun I think jaarmayaa jabeessuudhaan itti gaafatamummaan isaa qaama biraatiif osoo hin taane jaarmayichaa fi uummata oromootiif akka ta'u fedhii qabaniin wal qabatu natti fakkaata. Akkuma beekamu opidiyoo seenaan isii seenaa baay'ee nama gaddisiisudha akka jaarmayaatti jechuudha. ammas namoonni tokko tokko jaarmayaa san keessa kan jiran amantummaan isaanii jaarmayicha saniif uummata oromootiif osoo hin taane qaamota biraatiif akka ta'e hin beekama. Uf qulqulleessuun kanarratti hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf iyyuu tarkaanfiin isaan kanaan wal qabateetiin fudhataatiin hin jiran waan gaariidha waan abdii namaa kennu ta'eetiin na mul'ate.
Qabxiin kan biraa kaasan immoo mormitoota wanna laallatuudha. Mormitoota biyya keessaas ta'e biyyoota alaa jiraniin. yeroon isaa yeroo qormaataati jechuudhaan miiraan kakaanii hojjechuurraa haala fagaateen wal dhaggeeffatanii waliin hojjechuun barbaachisaa akka ta'e dubbatanii dhaadhiyoon gama kanaan murataa ta'uusaa irra deebinee mirkaneessina ka jedhudha ka jiru yaadi kun yeroo hedduu ka gaafatamaa ture ka dubbatamaa turedha garuu dhaabni kun dhaabota keessumaa warra ala jiran waliin hojjechuudhaaf ammam humna isaa qaba fakkeenyaaf. Dhaabonni adda addaa kanneen akka biyya sana hin seenneyyuu yoo seenan immoo kanneen akka yakkamtootaa shororkeessotaatti ilaalaman ni jiru. Namoonni iyyuu sababa sanaaf shororkeessota jedhamanii maqaa isaaniitiin kan himataman. Fakkeenyaaf akka adda bilisummaa Oromoo fa'a. Sadarkaa dhaadhiyootti akkamitti waliin hojjechuu danda'u?
Atiinka kun haga tokko wanti kun mul'isuma inni hagam tokko siyaasaan biyyattiisanii akka jijjiiramedha. Opiniyoon akka jaarmaatti hagamtoota akka jijjiiramtu mul'isa. Siyaasaan biyya sanis walumaa galatti hagamtoota akka jijjiiramu waan mul'isudha. Waan itti isaan godhan kun. Maaliif yoo jette asiin dura jaarmayoonni biyya san keessaa mootummaadhaan ari'amaniitiin biyya alaatti sochii adda addaa godhan gara biyyaatti deebi'aniitiin hojjechuu danda'an immoo hin danda'anii dhimmi jedhu walumaa galatti dhimma mootummaa federaalaa taasifamedha. OPDO'n asiin dura gaafuma tokko dhimma kanaan walqabateetiin akka dhimma isii ilaallatutti. yeroon isin itti ilaalte hin jiru akka jaarmayaatti jechuudha. Jaarmayaa Oromoo bakka bu'eetiin mootummaa keessa jirudha. Akkasitti garuu dhimmi jaarmayoonni adda addaa biyya alaa jiran kun dhimma Oromooti nu ilaallataa jiran yeroon isaan asiin dura sochiin kun jijjiiramni kun osoo hin dhufin dura jechuudha. Itti ilaalan tokko hin jiru. Yoo jiraate illee sochiin sun sadarkaa mootummaa giddu galeessaatti ture karaa muummicha ministeeraatiin jechuudha. So kun haga tokko. Biyyattiinis sagantaa kan jijjiiramtu jaarmayaan kunis sagantaa kan jijjiiramtu jechuudha. Akka dhaadhiyootti jaarmayoota dhimma Oromoo irratti hojjechuudhaaf gurmaa'anii biyya adda addaa jiran wajjin hojjechuudhaaf waamichi isaan godhaa jiran kun hagam takka akka jaarmayaan kun siyaasaan isaallee akka bilchaachaa ta'e waan mul'isudha. Kuni istirateejiifi illee hoolaalteetiin hin jette ilaalcha baay'ee baay'ee jabeenya qabu akka jaarmayaa Oromoo bakka bu'uutti heerri biyya sanii aangoo kennaaf. Naannoo san namni bulchu isaanii uummanni Oromoo akka uummataatti heerri olaantummaa akka qabu beekumsa hin kennaaf sadarkaa naannootti jechuudha. Ilaalcha sovereenitii jennuun jechuudha. Aangoon ol aanaan naannoo san keessatti uummata Oromooti. Uummanni Oromoo obviously aangoo isaa kan calaqqisu karaa paartii isa bulchuuni. Paartiin kun ammoo wanta uummata Oromootiif ni fayyada jedheetiin itti amanu hundayyuu gochuu ni danda'a. So humnoonni adda addaa bakka adda addaatti ilaalchi adda adda ta'uu danda'a. Fedhiin isaaniis adda adda ta'uu danda'a. Garuu humnoonni kun haga dhimma Oromoo irratti hojjetanitti dhaadhiyoon koottaa wajjin hojjennaa uummata keenya buusuu dandeenya jedheetiin nagatti amanatti waamicha kana gochuun atiin uummata Oromootiifis baay'ee waan fayyadu natti fakkaata jaarmayichaafis waan humna ta'u natti fakkaata walumaa galatti biyyattii saniifis haga tokko rakko deemaa jiru kanaaf deebii waan ta'uu danda'u humnoota adda addaa biyya ari'uudhaan kaan kan biyya keessa jiru immoo achitti akkan hojjenne gochuudhaan siyaasaan biyya sanii hiika argachuu hin danda'u so inni maal inni gara tokkoon wanti duraan asiin dura mootummaan federaalaa qofti guutummaan guututti irratti murteessu amma jurisdikshinii san keessaa baheetiniin gara qaama dhimmi haqaan ilaallatutti deemaa jira jechuudha.
Dooktar Awwal garuu akka seeraatti amma dhaabota akka adda bilisummaa Oromoo fa'aa shororkeessaadha jedhee murteessee akka hin sochoone iggite paarlaamaa Itoophiyaati. Sadarkaa federaalaatti jechuudha. Tokkoffaa kana OPDO'n akkamitti jijjiiruu danda'a. Lammaffaa immoo waamichaaleen wal fakkaatan adda addaa dhiyaataa turan kanaan dura amma nagaa barbaadanii dhaabonnaa la jiran biyya keessoo dhufan nagaadhaan hojjechuu danda'u wanni jedhan wanni adda addaatu dubbatamaa ture dhaabotumti karaa nagaa galanii hojjechuudhaaf carraaquudhaaf yaalii godhanillee ni jiru fakkeenyaaf akka adda diimokiraatawaa oromoo hoogganoonni isaanii yeroo tokko biyya seenanii akka ofirra deebi'anii ba'anii ka taasisame amma sanarraa maaltu adda godha.
Dhugaadha. Waamichi kun guutummaa guutuutti rakkoowwan asiin dura jiran hundayyuu hin hiikaa jechuu miti. Wanti amma opiidiyoon akka uummata abdii horu tokkotti jedhaa jirtu kun wanta har'uma ka'eetiin bu'aa fiduu miti. Garuu siyaasa keessatti ilaalchi kamiyyuu jechuudha bu'aa fiduudhaaf firee isaa arguu kan dandeettu ilaalchi sun gara poolisiitti jijjiiramee poolisiin gara seeraatti jijjiiramee seerri sun gaafa hojiirra ooledha. Ibn seerummaan sun iyyuu osoo hojiirra ooleetiin hin jedhe rakkoon adda addaa si mudachuu danda'a. Garuu bakkeen irraa kaatu bakkuma kana. Isaan amma yaada biras taraniitiin akka poolisiitti akka jaarmaatti jechuudha. Ibsa jennoo kana baasaniitiin hin jiranii. Ibsi jennoo kun ammoo gara poolisiitti jijjiiramaa jechuudha. Olmost kun amma eega jaarmaatti akka jaarmayaatti murtii kana murteessine jedhe kun poolisiidha jechuudha. Poolisii kana wal qabateetiin jaarmoonni adda addaa akka mootummaa jiddu galeessaatiin akka shororkeessituutti dizineksaaniitiin hin jiran jiru. Kun maal ta'a ka jette suni qabxii guddaadha. Jaarmayaan shororkeessummaadhaan jarmoota Oromoo keessaa diizigneet ta'eetiin hin jedhe mana marii federaalaatiin ABO'dha. ABO jechuun kun immoo akka jaarmayaatti ABO tokko qofaa miti kan jiru. Garuu ammoo jaarmayoonni ABO'dhaan ala ta'an kan maqaa addaa qabanis jiru. So at least yoo jaarmayaan ABO jedhamu inni tokkochi dhimma saniif jecha marii kana. irratti hirmaachuu hodhalees waamicha kanaaf deebii kennuu hodhalees yoo opiidiyoo akka opiidiyootti inkluud gochuu yoo osumaa dadhabanii jaarmayoonni kuuwwan jiran heera biyyattii keessatti dalaguudhaaf qophiidhaa jedhanii yeroo baay'ee deddeebi'aniitiin gaafataa turan jechuudha. Garuu jaarmayoota amma ABO'dhaan beekamu kunniin maal ta'an kan jedhuuf kanas akka jaarmayaatti irratti hojjechuu danda'an. Eega poolisiin isaanii fedhii fi dantaan Oromoo. kan mirkanaa'uu danda'u jaarmayoonni kun gara biyyaatti deebi'anii osoo dalaganiidha jedhanis ni egaa amanan kan akka poolisiitti qabatanii seerri sun akka jijjiiramu gochuu danda'an. Oradii mariin godhamaatiin hin jiru jira. Seera shororkeessummaa sana aga tokko fooyyessuudhaaf jechuudha. Fooyyessuu qofaa miti mootummaan guututti iyyuu seera san haquudha kan barbaachisu. Seerri suni meeshaa mootummaa ta'eetiin siyaasaadhaaf jira akka ooluuf waan bahe malee shororkeessummaa biyya san keessatti ittisuudhaaf jechaa miti. So ilaalchi opiidiyoo deemee deemee karas deemus danda'a jechuudha. Seerri suni jijjiiramuu qaba. Jaarmayoonni shororkeessa jedhaman kuni yoo heera mootummaa fudhanneetiin biyyatti deebineetiin morkii heeraa san keessatti hin dalagne kan taate maqaan isaanii achirraa haqamuu qabaa jedheetiin opiidiyoon akka jaarmayaatti ilaalchi dhiyeessuu danda'a. Adda waa'ee keessatti dhiibbaa adda addaa gochuu danda'a. Opiidiyoon ammoo adda waa'ee fakkeenyaaf hoogganuu hiree yoo argatu taate mootummaa jidduu galeessaa hoogganuu hiree yoo argatu taate wanta san jijjiiruudhaaf hiree gaarii qabaa jechuudha. Garuu akka poolisiitti kana lafa kaahaniitiin kana akka galma gahu irratti hojjechuudhaaf sochii gochuun waamicha kana gochuun achiin tarkaanfii guddaa akka fakkaata.
Qabxiin kabiraan Dooktar Awwal humni nageegumsaa naannichaa jechuun kan Oromiyaa jechuu isaaniiti karaa seeraaf seera hordofe qofaan akka nageenya naannoo sanaa eeguuf mirga ummaticha ammaan dura goonfate tiksuu ka jedhutu dubbatamee jira asirratti. Dhimmi kun gama tokkoon dhugumatti poolisiin Oromiyaa fooyya'ina agarsiisu gama adda addaatii dubbatamaa jira uummata keessatti. Gama biraatiin immoo humni federaalaa keessumaa naannolee yuunivarsiitii naannolee adda addaatti seenuudhaan uummataa hiraarsaa akka jiru, hidhaa akka jiru, dararaa akka jiru ammallee dubbatamaa jira. Kanumaan wal qabatee immoo namoonni siyaasatti hidhata qaban keessumaa namoonni siyaasa keessatti ijoo ta'an ammallee manadhaa jiru dheengadda dooktar mararaa guddinaa hiikamuurraa kan hafe kanneen biroon akka obbo baqqalee garbaafaa obbo dejenee xaafaafaa obbo addisuu bullaallaafaa sanaan dura immoo akka obbo olbaanaa leellisaafaa kabiroonis kanneen kuma lamaaf shanii jalqabanii hidhaman agam maallee ni jiru kun agam humna qaba kanneen itti furmaata kennuudhaaf haala qabatamaa wal bira qabamee innaa laalamoo kun ammam dhugoomuu danda'a.
dhaggeeffattoota keenya gaaffii kanaaf kabiroo sagantaa keenya borii irratti itti deebina biyya biriteen kan jiru keel yuunivarsiitii irraa hayyuu seeraaf dhimma mirga dhala namaa dooktar awwal aloo ibsaa nuuf kennaniif guddaa galatoomsan. raadiyoon sagalee ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti. meetir baandii 19 yookaan kiilooherzii 15580 15560 15570 15575 irratti wixataan gajimaataatti qophii afaan oromoon dabarsos irratti raawwata qophii boriin walitti deebina nagaatti bula am sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.